eya eyetu abititu
ugali unda unakoma bwanji
maja ugali ndi cha- chakudya ugali nzima osima ima poso yakoma kwa basi ndio mati ugali Eh, oho nambo ndaonazo kuti kuti yazalira zisima Eh, yazala mu- Sono, ah.
mu- muchani muwamalamu imeneyoti ndiwoti tidafune so ifeyo pano anyamata Eya.
muzikhala ndi discipline akulu akulu akulu akamakambirana nkhani kuli bwino inu muzikhala chete mwamva ere? inuyo ngati mukufuna kulankhula nafe kapena tikufuna kuyankhula ntikuyankhula Eh.
pena pache muzitha kuasiya anthu kuti awawa ndi akuluakulu awakambirani akambirane nkhani zawo akuti Ai, awa akukamba nkhani taimanikale Eh.
akukamba nkhani ya nsima mwandiva eh?
eya tsono mmene akukamba nkhani ya nsima Eh, mwina ali ndi mawu oti apitirize ife tili ndi achite njala.
manyazi chifukwa cha ine.
ife tili ndi njala iwo wakanandifusa inezo kuti kodi chakudya chatu chili pati osangofikira kuti Eh, imene Nsima. Eh, eh, eh.
ndiyaii Eh, chifukwa imene yazalira iniyo kuti nditengazo ine ndikaje mawa nangatona nangatona musati nangataonani ama Musa- sima imene yasa oh, iwe usati ama iya iya sima imene amadya ndiwo tinapasa iwo mvudu wamamo kuti adye ndiye simayo ayisiya ndiye akunena kuti ndiyinyamula ndipite nayo ku nyumba chalakwika ndi chako Alipo.
mesa sima inali yako inu yanutu ilipo inani ndazolowera matu walewale iwewo andiyiwala bwanji inani mesa ndinasolowera Iya, ndibwera kuno kunja kukwada- mukandipaza shuga kunja kukwada kale.
andikira Kun- ndikuse eh.
nimati mukandipasa shuga ngati mwandiwerengera shuga amene akazalira ndimamanga pazalo
pachatu ive chifukwa chache chifukwa chache ive tikamakupasa ni shuga sitimakupasa ni bulu onse iya madambo kodi mazina chifukwa Eh, chiyani chima zoti mmanyamula ndiye kuli bwino tikupase ni masifuni yanu sikisi awawa kwada Eh.
anyamuka azipita munthu wamkazi sibwino umayenda yekha usiku Basi.
kunja kwavutawo andiwerekesa anyamatawa eh? Okay, tsopano anyamata tala ndi nsimani chimene chi Ah.
iya Amuka- yawaliwa tiye tikamaliza tikuperekezeni Ino.
Eh, kapena tikasiye kale bakasiyene iwo Eh, chabu- Iya.
Eh, Ziye.
Eh.
aperekeze kaye akabwera azadya pobwera Eya.
sizwala ndasima sitala iya wani ningawalajira machezi machezi mundikai chifukwa kunyumba kundikafikiratu mudima machezi ndilibe kuti ndikayaze nyali yankati kodi se- taya sakali makwani tangotengani ajabu sitikatimisa tatimisa basi Eh, tiyeni ta- ta- tiyeni tu Eh, tatengani Yeah, awali yeah.
apo Ah, ah.
sikooakwende abiti tiyeni tasogola ine Eh.
je anyamata awa ine bwanji Wa- tulo Eh, olo ine tundatopatu ayi lero kunateta lekutela Eh, kunateta ye moto umatopa adituko Eh, apa palibenso zofundatu Ap- chani kuli ndichana chili kwati
chinthu chinake chakundiyenda kuti zwe Eh.
inu mphemvu Mayola ndi muno muno.
babatandi Eh?
si mphemvu chili kwati Tauta- taona taonani uku taonani
chikuyenda Ah, ah. chikuyenda batandira ndi njoka Eh, eh, eh.
Ndi- ah, ah.
Eh, eh, Eh, eh, njoka.
mwayo ikugwedeza mutu Eh, ikugwedeza mutu.
njoka.
Eh, eh.
Ui.
Tata- tata- tata- tata- tengani.
anyamatacha kodali kuti Ah, masa aperekeza abita anyamata achali kuti swata aperekeza api. takatenga ni- takatenga ni uje takatenga ni mtengo pachapo Eh, Eh, muka- mukatenga mtengo osati eh, eh, mutango imaso Oh.
Ayi, takatenga ni mtengo Eh, sono musamalongolole njoka imamva atu ikamva pokosizwa kuti pali anthu Oh.
Eh, ili ni makutuso tunayo tikhale chete Ah, eh. Eh, tapatisa. Yeya. Eh, koma ndiye ndiyambire pati ah, ah.
Eh, ndiyambire pati Inu kunchira mbesa mo- inu- I- iya.
Iyayi, kupa njoka ndi kumutu Eh.
Muye So mbona pano- ndisikadziwa ine?
yayimisatu Ndakabata- mutuwo yayimisatu yayimisa apapa kapena mwina taiyesa ninu Ah, ah.
eh, mu- mwina mutangoiyesa inuyo ndiyese ine eh, Ah, ah.
mwina Ye inuyo ndipaseni Siwo- tuje nindodo.
Eh, eh, hata- Ndipaseni.
eni eni ngasinu Ii, mukutipasani inu inu ni mkazi mwina ikozokumvera ndichisona Ah.
kuti munthu hamayi nakatipange bwanje nene Ye mamu chipange bwanji nanga eh, ine nde ti idisise kayi mutu vanjoka ikangofika pokweza mutu ili pa danger zone eh, imapanga chilichonse kodi mwina ka Eh, ikuye. Iye, taimenyani Ta- ta- tayeni ndodo mwimenye tayeni ndodo mwimenye taimenyani inu musati "Ah, ah, tatenda ndito." Mukapatira, mutenda Eh, inda- ndoda, tandipaseni kuno.
Eya, Ah.
iyitwa menyani menyani kumutoko menyani menyani menyani eya eya menyaniso menyaniso menyani eya eya Mwayona.
eya ah, eh, eh, eh. menyani yasaba menyani eya eya eya eya eya akazi mumalimba tumtima akazi mumalimba tima eh, kwa koma basi.
ino koma ndini mamuna nyumba muno Eh, eh, ndine yoto ndina umunyumba muno tiona ino muzitawa njoka ine ndikupa munena tona isikuitawaimaimera isikuitawa Ah.
koma nobambo koma eh, temuvuta tukugona mu
apepani che mwali
mwamba kundipepesa pepani
Namba- tundiwovuta mwamba nkupepesa Eh.
Eh, munthu ukansokoneza pena ukuyenera kugwa lisongoti Eh, maona ndi mfumu.
awali ndi grosari inde bwezi pano mwina atagulitsa ndi wina- kutakata Eh, koma iyi ayi wacha nzofunika bwanjo ayi tiwacha Eh, tavala tokha tatsekula tokha chitseko akuti pa odi Eh,
aa adagapi ine pano
ndakulandirani ayi ndathokoza maifu nditudi Ya, mwadzuka bwanji.
ndadzuka kaya ino Ndadzuka.
zikomo ndapinda kumeneka ayi moyo uno Eh, ndithu zi- kati Ayi, fuseni kuna bwino.
zikomo Ambuya kwambiri kusamalira.
zikomo mwadzuka nanga ndadzuka kayi mfumu yanga ndadzukaso ndadzu ah, zikomo Eh, ndimati ndifuse mainyoni afika kuno ngati ayi eh, sanafika ayi sanafike tule Sanafika.
andibusisa bwanji bwanjiso tili ndi programu ina yake imene tinagwirizana kuti tichoke ndandiuza kuti adabwera ku ndangomva kuti adabwera kunoko owa Eh.
kuno sanafike Sanafike.
poti ruma jamena jama stage ndi ambirimbiri Ii.
ndekuti adakayima munsewu muli pulogalamu ndi mainyoniwo iye yafunikiranso kwambiri Eh, yafunikira kwambiri achimwene ndi anzawo Eh, ndi anzaodi.
Eh.
ye mwina basi ndingodutsa uku kapena mwina Mwina mu- mwina mukumanawo Eh, kumeneko Eh, kwafuna ndithu kwa basi ayi atsatilena amene Chabwino, chabwino.
amakonda kudusa njira Eh, yapasenja ndidusa yomweyi ayi chabwino Eh.
Zikomo.
achimwene munayamba kundipepesa kuonesa kuti muli ndi Eh, nkhani ndi ndi nkhani ndithu eti inuyo ndinu munthu amene ndimayang'ana naye zam'mudzi muno zona maifumu amalowapo koma kwambiri ndinu Eh.
ndi chemwali achi Eh, ndiye ndinaona kuti ah, si nkhani yakwananyoni munaimva
oh, eh, ndinamva koma inu zinowe zoopsa ndinamva kuti nyumba njoka ndithu itiiti inu mmene alili agiring'ande ndi nanyoni mmene amaonekera ndani sachemwala amene mauwo ndomwewo ndithu ndikuvo zikambani zikambani bwanji olo munaitumiza sina mulume osafika konkuno bwanja muno kodi bwanji chemwala zikambani tabwerani kuno anatumiza chani kutumiza chani watumiza watu inu iniyo mwazi wa bwanji kuti kwananyoni kunalowa njoka ta ah.
Mwazi Zin- wa bwanji.
zin- Iye zin- abakabu.
zinachitike m'mudzi muno mudzima wamuna matiti sadziwa china chilichonse cha mudzi njoka muno yalowa nyumba umo munayiziwa kunoko kuti njoka yalowa Ambasadambalamo.
Ah, ah, ine zochitika tu m'mudzi mwanga anthu amabwera Komanso kukundiuza mbiri- Gonera.
siona mukamutumizire mwana uja njoka ali ndiyana chemwali tadzakhalani pasi apa tadzakhalani tazakhalani apa takhala basi ye Tazakhalani Nani apa.
bwino inu Nani chemwali bwino?
nthawi zina voko sila bwino iyayi sila bwino voko kumaona kuti kodi ine ndilowera pati inu kungobwera kuti ife tingatitumizireuche njoka mwana tingatitumizireuche ingangobwera maziro njoka nkhani ito ndiyonena kuti chifukwa chokuti m'nyumba mwawomo mumu- mumakhala mdima njokayo inapeza danga lotani Iwe.
mukala diba mwanyi muli makandu Ah, inu kandulo amawala angawale angawale pena chemwali pali pulogalamu ya ngwengwengwe imene aboma la malawi akuchita mothandizidwa ndi world bank iya ndipo anabwera m'mudzi muno nkutiuza kuti anthu ochepekedwa atu muli ndi mwayi okuti mutha kuyika magetsi amphamvu ya dzuwa Eh.
eh, za sola inde nkumawala nyumba pena paliponse ana kumawerenga bwino bwino chilichonse kumapanga muno kumachaja kunama Kumvera wiresi.
iniyo mmene ndakhalira ine mu ndinga- ndinga- ndingaka- ndingakachite zimene zozo mafonesa kuti kananonso kuchaja pamene popo bwino Inu.
bwino alamu mutsatire inu fanyana mukutsutsa bwanji kuti inuyo inuyo ndi mayi wa pamtunda uja kuti timati mayi ndani ali kuthekera ndi ndani mayi wake uti awa timachanda Nadeta.
Eh, eh, kuja anabeta ine sali ndisola Eh, ali ndisola iwo aja ndinu o- oyesera kuthekera ndani kuthekera kuti kwa ndalama kwandala Eh.
Oh, nanga iwo jamwene ali ndi mwana wako kapena naikala Ayi.
kwadi kupereka Iwo kwati aja- ngati ndikovuta sikovuta Kwani ndikovuta mizango kupereka ngole?
kwa Eh, Utaona sikuti pamwe- umagula kashi ayi mumapita kumakampani amene anagwirizana ndi bomawo amene ali mu projekti ya ngwengwengwe ndiyeno uh, mumawauza kuti ndifuna sola mm. amakuwuzani kuti sola yathuyi ili pa mtengo wakuti wakuti Eh.
simupereka kashi Ayi.
azakuyikirani mumapereka deposit yoyambirira azakuyikirani ndiye muzigula ngati mayunitsi pomagula mayunitsi mukuchosera chani muchotsera ngongole ngongole Mukaza- mu- ikazatha ngongole ichi basi Sola imango ndiyani?
yaka sola ichi mwakhala bwino kufuna ndiuzaonena kuti pamene uku ukagula mwina ugula a 500 Ehe.
makaa limit, ngati makaa tingwerekeza kuti solayo Eh.
inali ya 5000 Eh.
ndiye iwe wagula a 1000 Eh.
ndiye kuti wachoserako ya Yachapo.
4000 4000 kugula kwa bwino kumene ukazagulaso kuku.
ena wachoserako yasala mmene wagulira Iye yetu Ma- mpaka na imatha ngongole ija ikangotha ngongole ija sugulaso mayunitsi iwudzi ngounikira ngongoleyo basi oh ndekuti uka- uka- olosalipire Usadani.
ololipire imango yaka Basi.
basi.
Yako ndiye pamene chimene pako.
ndimayitanira chemwali Eh.
ndimanena kuti tikhale ndi msonkhano tiyauze anthu zokuti atha kugula sola kukhala ndi sola ngakhale a- amapeza motani Mochechekedwa.
tionani inuyo mmaganiza kuti simungakhale ndi Ndinoganiza kuti chani sindingakhale naye Ndiye nsonkhano ndi wofunika.
ndinamuuza nanga iye angalephera kuchita kugula iwo sola aja akuyenera kudziwa ndi- sitinauzidwa poyamba komanso adzamvakusonkhanoko mfumu Eh, mukudziwala Eh.
inetu ndimagwira ntchito zanga ngakhale usiku Eh.
ndimatha kutsukiratu mbale zanga pa konde pa nyumba mwanga muli ngwee Mukuwa.
Eh, zona.
ndimatha kuchapa ine usiku bwino bwino Kuto- kutongola chimanga sindivutikansoyo mukugwirana basi ufi basi basi ndikamuuza kuti akagule sola Eh.
Ndenkani imeneyo.
osamangogwirana ufiti zili zosalamu mseweroli giringande anali magben kochi nagabi anali neri malindi walewale anali patrick eric abiti anali patricia malunga maimfumu anali veronica balua dimingu anali musa apenu nakwinda anali nerifa kabango nanyoni anali enifa achiwaya mainyoni anali linda achata ndipo amfumu anali steve ligomeka alemba seweroli ndi linda chatha ndi steve ligomeka wajambula ndi ruth katuma ndipo mkonzi ndi amikani lanjesi akukupatsirani seweroli ndi unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku world bank